imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayesu bigira imana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
ndakuramukije fideli yavugwa cyane muri iki gihe ni muri afghanistan leta z'ubumwe za amerika yavuze ejo ku munsi wa kane ko izorungika abasirikare ibihumbi bitatu gukura abakozi ba ambasade yayo iri i kabure k'umurwa mukuru wa afghanistan ni mu gihe abatalibani barushiriza kwagura akarere mu gufata icya gatatu cy'imigwa mikuru y'intara mu ndwi imwe gusa iri tangazo ryashyikirijwe inyuma y'amasaha make abasirikare ba afghanistan bahunze igisagara cya herati kigira gatatu mu bunini gifashwe n'abatalibani umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'imigenderanire muri amerika ned price yavuze ko bariko baragabanya abakozi b'abasivile k'umurwa mukuru kabul kuko ubwoba bwo gufata icyo gisagara burushiriza kwiyongera ariko avuga ko ambasade ya amerika izoguma yuguruye mu gihe abatalibani bigamba ko bariko begereza kuzokwigarurira ubutegetsi ishyirahamwe rya buraya ryo ejo ku munsi wa kane ryaragabishije ko bazokumirwa n'amakungu mu gihe bohirahira bakazofata ubutegetsi biciye ku nguvu za gisirikare muri icyo gihugu umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa buraya joseph borrell yavuze ko abatalibani bazokumirwa batazokwemerwa kandi batazoshigikirwa n'amakungu borel avuga ko uburaya bwo bwifuza kubandanya bukorana kandi bushigikira abanyagihugu ba afghanistan ariko aragabisha ko uko gufasha kutazoba kiretse abapfa ubutegetsi muri icyo gihugu bumvikanye bagasangira ubutegetsi mu mahoro kandi hakubahirizwa n'uburenganzira bw'abanyafghanistani bose harimo n'abagore urwaruka hamwe n'inkehwa ku mugabane wa afurika abasirikare batwara cade barongowe n'umuhungu wa nyakwigendera perezida idris debi itno ejo ku munsi wa kane baratumiye imihari yose yitwaje ibirwanisho mu biganiro atawe bizokumira bitumbereye kuzogarukana demokarasi muri icyo gihugu cyo mu karere ka sahel umuvugizi wa leta ya cade abderrahmane kulamara yabwiye itorokanzo ry'amakuru y'abafaransa afp ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho yatumiwe muri ibyo biganiro ariko igasabwa kuzobanza gushyira hasi ibirwanisho yavuze ko ibiganiro bizoba mu kwezi kw'icumi na kumwe n'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri
Washington ijwi rya Amerika amakuru kuri afurika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu onu hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika barasabye ejo ku munsi wa kane somaliya gutunganya amatora mu kwezi kw'icumi n'aho intagondwa z'abayisilamu zaba zigerageza gutera ubwoba mu gihugu intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri onu francisco madeira yabwiye onu bahangayikishijwe n'amakungu y'uko al shababu iriko iratera ubwoba abarongozi bo mu nzego z'ibanze mu kubabuza kuzokwitabira ayo matora ni mu gihe amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu muri somaliya amaze gusiba akatari gake kuva mu kwezi kwa kabiri bivuye ku kutumvikana hagati ya leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo ibihugu vya israeli na maroke biri mu mugambi wo kugurura ambasade zavyo mu mezi abiri ari mbere ibi vyashikirijwe n'umushikiranganji wa israeli ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yair lapid ejo ku munsi wa kane mu rugendo yarimwo muri ico gihugu co mu buraruko bwa afurika ibihugu vya maroke emira z'abarabu zunze ubumwe bahereni hamwe na sudani byose biza byaremeye kunagura imigenderanire na israeli mu masezerano yitiriwe abraham yafashijwemwo na donald trump yahoze ari perezida wa leta z'ubumwe za amerika
aloyce bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya nduta muri tanzania zisaba ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaho impunzi hcr ko umugambi wo kuzitahukana wohagarikwa turasaba leta ya tanzania nayo wene ko bobanza bakarindira ikanza guhagarika guhungura kubera iki kiza cya korona gitera kigwira banza tugacyandaba ni ukuri twe turabye dusanga umenga ni urwango batwanga abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya nduta muri tanzania leta y'u burundi yafashe ingingo yo kongereza igiciro c'icayi mu burundi kandi ejo ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishu ibibazo vy'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta amatongo abiri arenga hegitari zitanu mu gisagara ca bujumbura amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kongereza igiciro c'icayi kiro kimwe cavuye ku mafaranga amajana abiri na mirongo itanu y'amarundi kija ku mafaranga amajana abiri na mirongo umunani ubushikiranganji bw'uburimyi bwemeza ko icayi kiri mu biterwa bitatu njabukamazi bizanira amafaranga y'agaciro igihugu uretse ikawa n'ipamba umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niyo nkuru adufitiye igiciro c'icayi gishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi congeweko amafaranga mirongo itatu y'amarundi ku kiro kimwe ibi byatangajwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deugide Rurema mu kiganiro ahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi b'icayi basa n'abariko baradebukirwa ikiro kikaba kivuye ku mahera amajana abiri na mirongo itanu kikaja ku mafaranga amajana abiri na mirongo umunani ni ukuvuga ko hiyongeyeko amafaranga mirongo itatu ku kiro c'amababi y'icayi dusabye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico giterwa kandi bijukire no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi y'iterambere y'igihugu ikindi naco ni uko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire co gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu icayi ni igiterwa kimwe muri bitatu njabukamazi iruhande y'ikawa n'ipampa kirimwa cane cane mu bice vy'imitumba miremire n'abarimyi barenga ibihumbi mirongo itandatu nk'uko ihinguriro ry'icayi otb office dute du burundi rivyerekana abanyamugamba itora no mwijenda mu ntara za Bujumbura Mwaro na Bururi aharimwa icayi cinshi barashima ako karusho bahawe na leta yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo umwimbu mwiza uboneke ico bikoze bemeza ko icayi kibafitiye akamaro kanini umwana ariye ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana agaca yiga neza tumutangira amafaranga ku ishuri icyayi rero mbona kimfitiye akamaro kanini rwose kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje ubu nibwo buntungiye umuryango nibwo nicyo kimfasha kwigisha abana n'akarasiyo ryo cyayi nateye no kwikira mfitiye akamaro rwose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi igiciro kikiyongera kigatuma kija niburiburi nko ku mahera amajana atatu canke n'ayarenga kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihe urira n'iyo nguraniyo kredi ugaca usanga usigaranye ubusa aha ubushikiranganji bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi b'icayi kugwiza umwimbu n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke umushikiranganji rurema yabigarutseko leta yihaye gukora ibi bikurikira kugwiza amatuta y'imibyaro y'icayi no guteza icayi mu zindi ntara kama kubandanya gushiraho amashirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icayi mu ntara kama ya mugamba e, no mu micungararo y'amahinguriro ya jenda na tora kuko byaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma gushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bifuza gukorera mu gisata cy'icayi kubaka amahinguriro mashasha guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icayi cabo bongere basubirize imirima yahebwe bagura indimo kuronsa imivyaro n'ibindi vyankenerwa abarimyi abarima icayi baratahura cane iciyumviro co kugwiza indimiro bakemeza ko bamaze kugishira mu ngiro ngira imyaka yo bibaye cumi n'icenda mirongo ibiri ndimo icayi urumva rero bariko bambarira kwagura indimo z'icayi je ndabyumva neza cyane kuko ndabona akamaro bimfitiye twebwe urabona nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akajya mu makoperative bagaheza bakaturonderera nk'aho nyine twoza turagitera nko mu mashyirahamwe niho nibaza ko tuba twaguye rwose indimo z'icyayi ihinguriro ry'icyayi otb ryerekana ko ubu rifise imirima y'icyayi iri ku mahegitari arenga ibihumbi icumi mu gihugu cyose ku mwaka ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari ibihumbi cumi na kimwe icyo gitegwa cinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro kanatsinda icyayi cy'uburundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro otb ribishimangira Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tugume mu burundi aheje ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishu ibibazo by'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta amatongo abiri arenga hegitari zitanu mu gisagara ca bujumbura roje bwirikaneza ari nairobi muri kenya abandanye iyi nkuru ibibanza vyashikirijwe leta ko ari bibiri biri muri zone yangagara komine ntahangwa mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi bujumbura birimwo amashure y'abigenga yashinzwe n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari bahungiye mu burundi mu myaka ya mirongo itandatu lycée saint gabriel hamwe na lycée de l'unité iyi ngingo yashizwe mu ngiro ubundi yafashwe n'umurwi sentebe utatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo mu mwaka w'imb bibiri na cumi na kane kode fwa ntawundi umuvugizi w'umugwi sentebe yemeje ko kuva kuri uyu wa kane hatagikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa aho hantu leta itakirekuye abagize umugwi sentebe mu gisagara ca bujumbura bari kumwe n'abaserukira uwo mugwi muri komine no muri karitiye y'indwi muri ngagara baremeje ko bashize mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi sentebe ku rwego rw'igihugu ikaba ivuga ibi bikurikira ingingo ya mbere ari imwe rudende itongo ripima ihegitari zibiri n'amaare mirongo itandatu ririmwo lise santarare saint gabriel risubijwe mu minwe ya leta bisigura ko guhera uyu munsi ibikorwa byose birimo birabera ngaha bisubira kubandanya ari uko bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganji ajejwe inyubako za leta no gutunganya ibisagara kuko ariwe ashikirijwe iri tongo n'amazu arimwo ku izina rya leta y'u Burundi ko amashure baremeza ko bari basanzwe bazi neza ko bakorera mu kibanza ca leta gusa bayisaba kwibaza ku bibondo bihiga muri kino gihe umwaka w'ishure ugiye gutangura Salvatore Nsavimana yaserukiye Saint Gabriel twari tuzi kuva tucinjira ngaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane twari tuzi neza yuko izi nyubako n'ikibanza zirimwo ari vya leta y'u Burundi ni naco gituma rero twaragiye turavugana ibijanye na na loyer twebwe tucinjira ngaha muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane aha hari mu bugaragwa hose hari suffisamment de couvert iyo clôture ntayariho duca turaja inama rero n'abavyeyi baratanga contribution yabo shuri turubaka mutureke tubandanye ivyo bikorwa si ubwubako muba muhagaritse mwa muzoba muhagaritse kwitegurira rentrée scolaire 2021 2022 ibindi muzoduha akanya dusubire twicare tuvugane ngene vyogenda ku neza y'igihugu y'ibibondo tureze ku neza y'abavyeyi umushikiranganji deogahasias nsanganiye umwami yajejwe inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo yayaroye kugabana ayo matongo yatanze umwizero ko atawuzokwirukanwa kubera umwaka w'icurugero utangure harimo amashuri ibi si ibintu umuntu yoca avuga ngo ubu nyene ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene ni ibintu tuza gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara vyononera abavyeyi vyononera n'abo bana biza gukorwa ku neza y'abenegihugu bose kuri iyi mirimo nayo isanzwe ihakorerwa turi muri leta nkozi leta mvyeyi rero guhera uno munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru giteza guca kihaba nta ngingo tuje gufatira ngaha ahubwo abo basanzwe bafite ibyo bahakorera imiryango iruguruye haribo dusesangure turabe amategeko icyo avuga hama turabe n'aho dutegerezwa guhuriza nta muntu n'umwe wese kuvunikira muri iki gikorwa leta nkozi leta mvyeyi si yo kuruhisha abantu si iyo kuvuna abantu niyo kubatunganiriza ariko abari barikatiye kuri izo bibanza bo bababwira kwibarabara yego turashikirijwe nka leta iri tongo mugo turumvise yuko uburinganire bwaryo twabwumvise ko yagiye hegitari zitanu mugo twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri izo hegitari zitanu buri no munsi twogera twapimye abahinga nicyo bajejwe amaplan twayabonye bazoheza bayazane bayakorere ko hama barabe ko abo bantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani hazocakora amategeko nta kindi leta y'uburundi yemeza ko kuva mu kwezi kw'icenda ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imaze kwisubiza amatongo afise uburinganire bw'amahegitari arenga amajana atandatu na mirongo irindwi akazoshirwamwo hanini ibigo vy'iratiro vy'uburimyi n'ubworozi eroje urikaneza ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tuve mu burundi tuze mu rwanda aho sentare y'intango ya kicukiro i kigali mu rwanda yaburanishije urubanza uwitwa vena rutunga yagirizwamwo ibyaha vya jenoside uyu mugabo yahoze akora mu kigo c'ubushakashatsi mu vy'uburimyi n'ubworozi isa rubona yasabiye kuba arapfunzwe mu kiringo c'ukwezi mu kurindira ko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi eric bagira ubusa arabigaruka ko muri ino nkuru iburanisha rya none ryiganjemo impaka zishingiye ku kumenya niba bwana vena rutunga afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko sofonise baziga umwunganira bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bwana rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya nyarugenge aho gufungirwa muri kasho ya polisi n'uburinzi bwe n'ubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubu akurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko rutunga afunzwe binyuranije n'amategeko yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari ariko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa agaciro mbere yo kuburanishwa ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza byaba igihe yaba ari kurangiza igihano uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa agaciro kuko busanga nta shingiro zifite bwasobanuye ko rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya nyarugenge buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'ubuhorande cyagiranye n'u rwanda mbere yo kumwohereza bwasobanuye ko muri gereza ya nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga buravuga ko byose byakozwe indorerezi mpuzamahanga zibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya muhanga nayo yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga bwasobanuriye urukiko ko icyemezo cya gacaca gifunga rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi metre sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u rwanda rugenderaho kuko ari indemyagihugu ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenyi atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe mu ishati y'ibara ryera ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza gusa akeka ko baje gutahura ko baba bakoze amakosa nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza icyaha ku kindi ubushinjacyaha burega rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari icy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi yizari rubona yagize uruhare mu mpfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri zari rubona kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwa yakoreshwaga byavuye muri sitoke y'ikigo yarakuriye bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya i butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume yagamije ko bica abatutsi bari bahahungiye buramubaraho impfuza bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'interahamwe afite n'agafuni mu bitero byishe abatutsi ni ingingo isa n'iyatangaje rutunga amaze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko umucamanza aramwitegereza bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hatandatu bwirengagiza ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha ari mu ishyaka sederi ryari ryiganjemo abahezanguni mu gihe we kuva muri mirongo cyenda na rimwe kugeza mirongo cyenda na kane atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume ikigo cya izari rubona cyatewe n'abagizi ba nabi ahakana ibyaregwa byose akavuga ko no mu manza zivuga ku byaha byabereye kuri izari rubona ntaho bigeze bamugarukaho mu babigizemo uruhare akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi ishize ari uko agiranye ibibazo n'abahorande bakamusubiza mu rwanda umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi rutunga yahishe muri jenoside avuga ko nta nta muntu n'umwe mu bo rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwangwa bo mu bwoko bw'abatutsi uyu munyamategeko arasaba ko yunganira afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta n'impapuro z'inzira akigira ubushinjacyaha burega rutunga ibyaha bya jenoside ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gukora jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo yagejejwe mu rwanda avuye mu gihugu cy'ubuhorande ni nimero ya kane mu bamaze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu rwanda icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana venal rutunga kizamenyekana ku itariki ya cumi na zirindwi z'uku kwezi kwa munani eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda tuje muri tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya nduta zisaba ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaho impunzi hcr na leta y'icyo gihugu kuba barahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi bavuga ko hari ikibazo cya covid 19 kibandanya guhitana abatari bake james joven umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania araduha idonido kuri iyi nkuru igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onu cyita ku mpunzi n'abimukira iom kuri wa kane kirimo kubandanya n'umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo abaraye mu gihangare mu nkambi ya nduta batahutse kuri wa kane bagera amajana atanu mirongo ibiri n'umwe bajyanywe mu ntara z'amakamba na ngozi impunzi z'abarundi zirimo gutahukanwa muri iki gihe benshi n'abiyandikishije mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abiyandikishije bari bazi yuko bazoca bajyanwa muri ico gihe nyene ariko gushika n'ubu haracika iringo c'umwaka wose bamwe bamwe bakiri mu nkambi n'aho benshi muri bo bamaze gutahukana mu bitigiri bitangwa na ser buri ndwi iratahukanwa abarenga amajana atanu biyandikishije ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi umugera korona ukomeje kuyica abatari bake cyane cyane abageze mu zabukuru no mu makambi hari abapfa n'aho bitavugwa urucanco nago rukaba rutaragira muri izo nkambi niyo mpamvu itumye izo mpunzi zisaba haser hamwe na leta ya Tanzania kuba irahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya Amerika Eh, twebwe impunzi turasaba leta ya Tanzania nayo wene ko bobanza bakarindira tuka- bakabanza guhagarika guhungura kubera iki kiza cya korona gitera kigwira nicyo gituma tuvuga ati byobanza bigahagarara tukabanza tukacandagwa tukazana urwo rucandagwa rubereye babanje gusuzuma bakaraba ko rimeze neza tukabanza tugacandagwa ni ukuri twe turabye dusanga umenga ni urwanko batwanga ibintu byose byarahagaze umugabo ukaca ufata abantu benshi ukabahungura ubatahana honyine iyo bashitseyo barabinuba bakabinuba abantu boba batuzaniye ingwara ya korona none imiduga bacamwo iba irimwo abantu benshi dushobora kumenya yuko umuntu uwo muntu ataba agwaye korona cyangwa umushoferi ataba agwaye korona none ivyo bintu bizakugarukira hehe twe ni ukuri vyatuyobeye twe twifuza yuko aca tworonka ibintuze ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha ahaye agende gupima ngaho hafi vyoroshe impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzaniya ntizikingiriwe bikwiye ku bijanye no kwirinda umugera korona kandi ico gikorwa co gutahukana impunzi gituma abantu benshi bakoranira hamwe bikoroha kwanduzanya ingwara zitandukanye harimwo umugera korona muraba ukungene mu- mudukingira vuba na vuba turabe ko tworonka agahengwe nka twebwe turi impunzi bamwe bamwe niba ntaho nikora hari aho ishobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe bura- burangirikanye tuje kuri iki kibazo ca korona ni indwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi isi iriko iragira ubwoba ku burebure icari ciza rero twabona ni uko mwotuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabona nko gukura amaraso mu ikambi ukazoyajana i daresarama ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka ni birebire azoba yanduze be- yanduje benshi n'abazoba bamenye abatazoba bamenyekanye bo bazoba ari benshi impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi ku wa kabiri no ku wa kane mu ndwi iheze haratahutse abarenga gato majana ane na mirongo itatu ibitigiri bitangwa na seri kuri uyu wa kane hajyanywe abarenga gato majana atatu na mirongo itanu ku bwa kovide cumi n'icyenda izo mpunzi zifite icyo zisaba leta ya tanzaniya cyo kimwe na haseri none rero turifuza ko bobanza bagahagarika iryo hungura kugira ngo ibintu bibanze bije mu ngiro turiko turaraba kweri korona urabona ko buri mwaka buri mwaka iguma ivyuka ivyuka bushasha bushasha nibazane ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ukuntu bamuvura cange uwutagwaye nawe amenye ukuntu ashobora kwirinda mu gihugu ca tanzaniya co kimwe no mu yandi makungu haravugwa cyane umugera korona mu minsi iheze perezida samiya suru hassan yaremeye ko urucanco rutanguzwa muri ico gihugu nyuma yaho yabaye uwa mbere gucandagwa naho biri uwo mugambi nturavugwa mu nkambi z'abarundi arizo nduta nyarugusu na mutenderi kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
It's an MP record. Dr. March production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha
ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana